ఇది news with America kaze mu biganiro vyacu kuri radiyo inshuti ya bose yumva kanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice cenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri
uno munsi rero twebwe eh, muri leta kandi turashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cose c'u Burundi bitona bo aza kutubonera mu nkono twe tutiboneyemo
uwo ni icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu burundi gaston sindimwo avuga ku vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe impuzamakungu onu eh, ku kugene aravuga rero ku kugena ikibazo c'umutekano cifashe mu burundi umushikiranganje ajejwe ubutungane muri amerika jeff sessions avuga ko atazogira uruhara mu itohoza ku vy'uko uburusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu muri amerika mu mwaka uheze mu gihe bizoba bikenewe abanyagihugu bo mu gisagara ca afmadou mu bumanuko bwa somaliya baremeza ko habaye gutana mu mitwe gukomeye hagati y'abasirikare n'inte- b'inteko za misom hamwe n'abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa al-shabab kuri uwu wa kane perezida wa gambia adama barrow yashitse uno musi ku wa kane mu rugendo mu gihugu ca senegal cagize uruhara rukomeye mu kumufasha gushika ku butegetsi aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu duhereye ku makuru havugwa hirya no hino ku isi umushikiranganje ajejwe ubutungane muri leta zunze ubumwe za amerika jeff sessions avuga ko atazogira uruhara mu itohoza ku vy'uko uburusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka uheze mu gihe bizoba bikenewe abademokrate mu nama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ya leta zunze ubumwe za amerika basaba jeff sessions kutagira uruhara mu itohoza ku vy'uko uburusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze gucanga atanga imihoho ivyo inyuma yo ko baronsa amakuru ko jeff sessions yabonanye mu mwaka uheze na ambasaderi w'uburusiya muri leta zunze ubumwe za amerika sessions eh, yashigikiye donald trump igihe ariko yiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye umuhanuzi wiwe mu gihe yari mu nama nkenguzamateka ya amerika inyuma y'uko agenywe kuyobora ubushikiranganji eh, bw'ubutungane yarabajijwe igihe yari karemezwa muri ayo mabanga mu kwezi kwa mbere ico yokora hamwe vyo kwibonekeza ko abari bajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza ca Donald Trump bavuganye n'abaserukira Uburusiya yishuye ko atigeze avugana n'abategetsi b'Uburusiya yamara Sessions yarabonanye na ambasaderi w'Uburusiya muri Amerika Sergei Kislyak mu kwezi kwindwi mu kwezi no mu kwezi kw'icenda Jeff Sessions avuga ko yabonanye na ambasaderi wa leta wa Uburusiya mu mabanga yiwe yo kuba ari mu mugwi w'inama nkenguzamateka ujejwe ibibazo bijanye n'ivya gisirikare muri afurika abanyagihugu bo mu gisagara ca afmadou mu bumanuko bwa somaliya baremeza ko habaye gutana mu mitwe gukomeye hagati y'abasirikare b'inteko za amisom hamwe n'abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa al-shabab kuri uyu wa kane mu gitondo bavuga ko urwo rugamba rwatanguye inyuma y'aho inteko za kenya ziri muri amisom zifatanije n'abasirikare ba somaliya hafi y'igisagara ca afmadou ayo makuru avuga ko indege zitagira abadereva bita drone mu rurimi rw'igifaransa canke za kajugujugu zakoreshejwe muri ico gitero abasirikare ba Kenya bemeje ko bishe abagwanyi 57 ba Al-Shabaab muri ico gitero yamara ayo makuru nta zindi mpande atawuzegamiye zirayemeza muri ico gihe abantu bitwaje ibigwanisho banyuruje abigisha b'abanyakenya bari mu ikambi y'impunzi ya Dadaab radiyo ijwi rya amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye tubandanirize ku makuru yerekeye akarere ka afurika perezida w'igihugu ca gambia adama barrow yashitse uno musi ku wa kane mu rugendo mu gihugu ca senegal cagize uruhara rukomeye mu kumufasha gushika ku butegetsi bitegekanijwe ko urugendo rwiwe muri senegal ruzoshika ku musi wa gatandatu nirwo rugendo rwa mbere azoba agize mu mahanga kuva ashikiye amabanga ya perezida Barrow yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Gambia mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze yamara mu kiringo c'indwi zitandatu perezida yari ahari ico gihe yaya jame yaranse kwemera ko yatsinzwe mu matora kubera impamvu z'umutekano adama barrow yahungiye ku mugwa mukuru wa senegal dakar ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa mbere senegal n'ibindi bihugu vyo mu burengero bwa afurika biri mw'ishirahamwe cdao vyarafashe ingingo zigenewe kubona ko yaya jame avuye ku butegetsi perezida w'igihugu ca senegal Macky Sall yakiye adama barrow ku kibuga c'indege ku mugwa mukuru dakar igihe yashika mu rugendo rwiwe muri senegal bitegekanijwe ko batangirira hamwe ikiganiro ku muhingano w'uno musi wa kane mu ngoro ya perezida Sall radiyo ijwi rya amerika i washington dc umumenyeshamakuru wo mu gihugu ca chad yarekuwe atacaha yagirijwe iminsi ine inyuma y'uko apfunzwe yagirijwe ko yasohoye inkuru inebagura perezida wa chad idris debi daniel mgajadum akorera ikinyamakuru tribune info yarekuwe ku munsi wa gatatu ku itegeko ry'umushikirizamanza ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru reporter sans frontiere ryiyamirije ifungwa rya daniel nga jadum iryo shyirahamwe ritangaza ko yatawe mu mbuto n'ibiro bijejwe iperereza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda naho ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro nyarwanda rishinzwe gutanga intererano mu by'amategeko bwerekana ko igitigiri kinini cy'abanyarwanda batazi uburenganzira bwabo mu bijyanye n'amategeko ibyo bituma umunyagihugu uburenganzira bwiwe buhonyanzwe adashobora kumenya aho abariza ikibazo ciwe ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu asumta kaboye mu baturage ibihumbi bitanu magana atanu na batatu bakoreweho ubushakashatsi abagera kuri bane ku ijana ni ukuvuga abarenga gato magana abiri nibo basubije ko bazi neza uburenganzira bwabo naho mirongo ine na batanu ku ijana bavuga ko bazi buhoro ibigendanye n'uburenganzira bwabo mu gihe abagera kuri mirongo itanu n'umwe ku ijana batazi inamba uburenganzira bwabo cyane cyane mu byerekeranye n'amategeko munyamahoro rene ni umuyobozi w'ihuriro nyarwanda ritanga ubufasha mu by'amategeko twasabaga ko abaturage bakangurirwa bakwigishwa ku bijyanye n'uburenganzira bwabo mu nama zitandukanye haba mu muganda ko byibura hajya habaho igikorwa cyo kwigisha abaturage amategeko y'ibanze n'ibyo twavuga by'amategeko ajyanye n'ifungwa n'ifungurwa cyangwa byo gufungwa by'agateganyo mu rwego rw'umudugudu byibura abaturage babasha kumenya uburenganzira bwabo ingaruka zibageraho zikomeye ni uko iyo umuntu atazi uburenganzira bwe ntamenye no kububurana icyo twabonye ni uko uburenganzira bwabo kugira ngo azamenye ngo nimba ndi mfunzwe kuri polisi nzahagira iminsi itanu nimba muri polisi ngiye muri pariki naho nzagira indi minsi itanu nimba ngiye mu rukiko bakemeza ko ngomba gufungwa by'agateganyo ya minsi mirongo itatu iyo irangiye bataregeye urukiko ko byibura ngomba kujya gusaba ko cya cyemezo bacyongeresha kugira ngo iminsi izajya noneho ugasanga rero abaturage ntabwo babyumva madamu mukamana florence wo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali umwe mu bagiye mu baturage akora ubushakashatsi yasobanuye ibibazo basanganye abaturage ahanini bishingiye ku bumenyi buke bafite mu bigendanye n'amategeko hari abo twasanze abantu babo bamara amezi atatu abiri bari kuri polisi batari baburana kandi batarajyanywe no muri gereza nibura ngo babe bategereje ya minsi igenwe ugasanga baracyari aho ngaho gutyo bityo rero umuturage ukabona ari mu gihirahiro haze ngo umuntu we arakatiye haze ngo umuntu we yaraburanye gutyo gutyo kutamenya amategeko ku baturage bigenda bigira ingaruka zikomeye nk'uko umuyobozi w'ihuriro nyarwanda ritanga ubufasha mu by'amategeko bwana kananga andrew yabisobanurira radiyo ijwi rya amerika iyo batazi uburenganzira bafite iyo batazi aho babariza bigira impakiti y'uko bicara ibibazo bakabigumana ejo hagira umuyobozi runaka usura abaturage bakambwira ati mfite ikibazo cyanjye kimaze imyaka ibiri itatu n'itanu by'umwihariko gufatwa n'ifungo hari icyo twavugaga rirahari amategeko arabiteganya ni na ngombwa ariko hari uburenganzira umuntu agomba kumenya aba afite ugomba kumenya yuko ufite uburenganzira bwo kugana n'umuryango wawe igihe bagufashe bagiye kugufunga baragufata bakagufunga nibyo bivamo iby'agateganyo bashobora gufata bakagufunga ejo bakakurekura ariko hari uburenganzira ugomba kumenya niba bagufashe ukamenya yuko ufite uburenganzira bwo kuvugana n'umuryango wawe ukababwira yuko bagufashe cyangwa ufungiye ahantu runaka ukamenya ko ufite uburenganzira bwo bwa mbere bw'ibanze bw'uko igihe bavuga ngo baje kugufata cyangwa hari ibyo bakorega ugomba kuba uzi ugomba kuvugana n'umuhavuga abakoze ubushakashatsi bavuga ko basaba leta kwigisha abaturage bakamenya neza uburenganzira bwabo ibi bigakorerwa aho abaturage bahurira hose yaba mu muganda rusange ndetse no mu nama zihuza abaturage metero nkongore laurene umwe mu bakomiseri bagize komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda nawe yemeza ko leta ishyira imbaraga mu kwigisha abaturage ibikorwa binyuranye cyane cyane bibaganisha mu iterambere ariko ibyo kwigisha ku burenganzira bwa muntu bikiri hasi inzego za leta ntabwo bashyira imbaraga zihagije mu kumenyekanisha amategeko no kumenyekanisha uburenganzira tuvuge iby'ubuhinzi iby'ifumbire n'ibyo byose ubona birimo imbaraga zihagije n'amafaranga ahagije mu rwego rwo kubimenyesha abaturage ariko ibijyanye no kumenyesha abantu uburenganzira bwabo n'amategeko usanga bikirimo intege nke bidahagije wenda n'inzego zakabikoze ugasanga zidafite ubushobozi ni ukuvuga amikoro ahagije kugira ngo bikorwe ubushakashatsi kandi bwasanze hakiri byinshi bikenewe mu rwego rwo gutanga ubutabera bwuzuye ku baturage bamwe mu bashubije bagaragaje ko byafashe igihe gisaga umwaka bategereje ko urubanza rwabo rurangizwa abaturage bakerekana ko ikibazo cyo kurangiza imanza kikiri ingorabahizi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumta kuri iyo nkuru nako nkuru yerekeye Burundi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres yerekanye impungenge ku ruhara rutera rwiyongera rw'imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu burundi sendede fdd bita imbonerakure yatangaje ko abantu barenga amajana abiri bazimanganye kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze bite- biteye impungenge kurushiriza leta y'u Burundi ivyo iravyiyamiriza mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi gaston sindimo ubwa mbere ni uko ibyo uyu munyamabanga mukuru byose yavuze nta na kimwe i burundi twebwe nk'abategetsi Burundi tubona ko ari cyo nibaza yuko uyu munyamabanga mukuru igihe tubonana naramubwiye yuko yosimba i bujumbura akaraba ibikorwa i bujumbura mugabo bushwe n'umunsi ntaraduha inyishu mugabo akaguma yandura ibihuha bica hirya no hino twebwe urwaruka rw'imbonerakure yavuga narababwiye kuva kera iyo babivuga nk'uko babitanguye uno munsi mu burundi aba ariho ingorane twebwe rero mu burundi rwaruka rw'imihari yose cyangwa imigambi yose rumeze neza rwifashe neza kandi twebwe abarongozi turashima imyifato y'imigambwe iri ngaha i bujumbura cyangwa mu gihugu cyacu cy'uburundi ariko ubu kumenyesha yuko ibyo mu byandiko yavuze birateye isoni aho bavuga yuko abarundi imiliyoni umunani bose bari ku musego ya malariya mbega uwo murundi iyo bariko arakora ninde naze rero atire agashambara aze ngaho i bujumbura yirabire ibikorwa abarundi bariko barakora nawe niho yovuga ivyo avuze ariko ariko ngo ibyo yavuze vyerekeye ingwi ariko ngo nta mwotsi uboneka inzu itari kwirasha muramaze kuraba neza ko mu mbonera kure ati abantu bakora ayo mabisha abantu bavuga si mu mbonerakure mu barundi bose canke mu banyagihugu bose nta mwonga uburi sato ibidahizwe ni ukuvuga rero hari uwishoba kwikika mu kiza uyica nk'ahandi rero utavuze ngo ni imbonerakure murazi ibi twatanguye ibyitwa ngo vya tubaze manda batanguye kuvuga ngo imbonerakure mu zigo zikora ukuzi rwo gukora kwari ugutegura ingene eh, umuzo w'iyo inserekisiyo uba uno munsi rero twebwe eh, muri leta kandi turashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cyose cy'u Burundi bitubona abo aza kutubonera mu nkono twebwe tutiboneyemo ni ukuvuga rero bafise umugambi wundi eh, banyegeje urumva uno munsi bariko batubwira ngo manda ya kane twebwe tumaze- hasigaye imyaka ine itatu ngo tuje mu tugeje mu matora bashaka ko tu- kuva uno munsi tuja mu kiringo co guharira manda ya kane mbega baremeye manda ya gatatu hari eh, amakuru atangazwa avuga ko ku igenekezo ry'icenda ry'uku kwezi kwa gatatu hategekanijwe inama mpuzamakungu ijeje umutekano ikaba mu bintu izo kwiga izo kwiga ikibazo c'uburundi mbega bu- mwoba muramenyeshwa ikintu kizovuga ku burundi Eh, twebwe twaramubwiye twarabonye akanya ko kubonana n'uyu munyamabanga mukuru twaramubwiye ibi kintu cyose kizofatwa abarundi tutaterereye ibi turaba kandi twaramubwiye yuko neza yuko umuntu twebwe twabonye ko udashobora gukorana akazosubira kuvuga ibyereka uburundi ibyo ntibituraba twebwe turi igihugu cigenga turi mu ishyirahamwe mpuzamakungu nk'ibindi bihugu dutegerezwa gusonerwa nk'ibindi bihugu rero ni ukuvuga rero naze ngaha arabe ibyo avuga arabe ko abisanga ngaha mu gice cyose umu kuri umushasha w'umuhari senarede charles nditije yatangaje ko uh, umuhari wiwe uzokoresha inguvu kugira ngo ugondoze leta ya murimwo leta ya perezida Pierre Nkurunziza urundi buriteguriye guhangana n'uyo muhari mu nguvu uzokoresha izo arizo zose ndakubwira baca umwari mu kirundi ngo umukobwa w'ikeha bwenge wabonye ibicu birenze avuga ngo ni inkangaragije mu rugo iwe nibaza ko aribyo ariko arakora kuko turamuzi kare aho aravuga ngo hakubyara bitinya ubyara ntibineshwa urabona ko iyo ari aho hari nibaza ko atamurundi n'umwe yosubira kugira ubwoba bw'abo bantu abo bantu ntacyo bamaze kuko bo nyine ubwabo umugwi wabo nta n'umwe ashobora kuvugana n'uwundi uko bibasanzwe nabivuze kuva kera bya mbere nuko rero twebwe abarundi musuye kuri abinzi murafise leta mwitoreye murafise abategetsi mwitoreye kandi mumenye ko ata kintu na kimwe kizobahungabanya ku myaka itanu mwabatorerwa abenegihugu nibareme ahubwo baje ku kivi kugira ngo ijishwe n'inzara kubera uruzuba nta kintu mu majambo make cyane rwose mu kanya gatoye uyu mukuru w'umuhari senarede charles nditije yahora akomoka mugambwe ipona akaba ari ku rundi ruhande rwa ipona rutemewe n'amategeko mwavugira gute mu mwebwe muri mugambwe ipona nashaka kubakosora ubwa mbere yahora ari mu mugambwe adasikana ipona kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yagiye mu runani rwitwa senarede abo rero usaba badasigara kuko bagwanije badasigara ibyo arimwo ibyo ariko arakora ntuzobibaze umugabo mudasigara na na rimwe ni ibyiwe biri gatwe kiwe mbere murazi ko yahora ari muri biro bikuru by'umugambwe baramutwara bamwe bo muri kuri rehabilitation ubu nabo nyine baramutaye nka kanubu twebwe rero urabaza iby'umugambwe uribaza umukuru w'umugambwe twebwe abo ntacu dusangiye ni hamwe ibirunge bitarunze nyoko n'urunga runga naco dusana nawe vice perezida wa mbere Burundi Gaston Sidimwe murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe kuri kumbaza ibibazo
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
abana batatu bo muri site ya gateri muri komine buganda intara ya kibitoke mu burundi nibo bamaze kumenyekana ko bitavye imana bivuye eh, ku buraro budashemeye bavugwa ko babamwo muri iyo site imiryango iri muri iyo site itera kamo ababishoboye kuyigarukira ko umumenyeshamakuru wacu diane ndonse yishikiye muri iyo site yegeranirijwemwo abateshejwe izabo
ababyeyi b'aba bana bamaze kwitaba imana bavuga ko inyanduruko ari amazi yama yimburuka aho baryamye ibyo bikunyuka iyo imvura yaguye kuko amazi yayo yamatemba aca mu mazu babamwo ndagijimana natanael ni umwe mu babyeyi baherutse kubura ikibondo cyabo kuri uyu wa gatatu atwiganira uko umwana yafashwe yafashwe ashuherewe umushuhera uraza hanyuma atangura kururumba biturutse ku mazi yadutse mu nzu kubera imvura nyinshi yari yaguye cyane hanyuma rero tuca turaburana ingufu zo kugira ngo dutabaze tuvuze tunyaruka vuba twagiye gushika kwa muganga umwana yamaze kurengerwa aca arapfa izo nzu zubakishijwe amabati kuva hasi gushika hejuru kandi zikaba zubatswe mu buryo bw'amahangare abanyagihugu bahaba batwiganira ko bari bazubakiwe mu kurindira ko bubakirwa amazu afise uburaro nyabwo ariko kugeza ubu imyaka ishika cumi iraheze bakizibayemwo mu miryango amajana atatu n'itanu iba muri site gateri ijana na mirongo ibiri n'indwi niyo imaze kubakirwa amazu umukuru w'iyo site niyo nkuru ibrahim avuga ko muri iyo miryango itarubakirwa mirongo itatu n'icenda ari ibangamiwe kuruta iyindi aha ni mu gihe umuryango umwe uba mu cumba gipima metero zibiri kuri zitatu ico cumba nyene nico gicanwamwo kikabikwamwo n'ibindi vyankenerwa hamwe n'uko umuryango wose ari ukika umusaya igihe c'ijoro uyu mukenyezi asaba ko bogarukirwa mu kubakirwa amazu y'uburaro bwiza ni ukuri mworaba ukuntu mwodushikira imbere mukadusabira ni ukuri twe ngaha turamerewe nabi gose nka nk'umuntu afise nk'abana indwi canke bangahe nta kuvuga ngo hariho akumba bose umwana se na nyina bose basasa ikirago kimwe ivyo bintu ni ukuri ivyo bintu basha ni ibintu biteye isoni gose nk'ubu rero niyo imvura iriko iragwa ni ukuri aha aye n'akamara amaza ubu niko muje musanga hamaze no gukamuka hambavu y'ayo mazi ukurundana mu ihangari imwe igabuwemwo utwumba cumi na dutandatu abahaba bavuga ko indwara zifatira ku isuku rike nka mbandakara n'indwara zo gucibwamwo harimo na korera zama zabafashe umukuru wa site gateri niyo nkuru ibrahim asigura ko biva ku bukene bw'ubuzu bwa sugumwe kuri abo bantu baha muri site gateri n'ikindi kibazo ngaha kihari urabona n'amatwarete aba bantu bo ku mahangare nta matwarete bafise kandi no mu mazu nyene iwese zagiye ziraronka bamwe bamwe kuvuga hari benshi gose badafise amawese bigaca bituma rero bamwe bamwe baza barifashisha kuja mu mashamba mu gisanze n'ibindi ugaca usanga rero rwa rusazi ruvuye hariya mu gisanze ruza ruraza rugwa kumbure kuri vyombo bakoresha canke ku bindi bintu bisanzwe by'ubuzima bwa misi yose bakoresha ngaha mu rugo usanga rero abantu bagiye barafatwa n'indwara z'ivyaduka zidasanzwe zimenyerewe iruhande rw'abajejwe intwaro bavuga ko icyo kibazo cy'uburaro bakizi kandi ko bariko baragerageza kubakira uburaro abo banyagihugu emmanuel bigirimana arongoye komine buganda abo bantu turazi neza yuko bari mu buzima butoroshe ariko rero nk'uko mwabibonye turiko turagerageza kuraba ukuntu twabavanamwo ariya mazu ya mahangara mwabonye ko twatanguye kububakira abambere nibaza yuko baza baradashitsemo ariko kandi abasigaye nabo twibaza ko mu minsi iza hari umugambi dufashamo na parisi bariko baragerageza kuraba ukuntu bazobavanamwo ajya mahangara abanyagihugu bo muri site gateri bagizwe n'abahutu abatwa n'abatutsi abajeje intwaro bavuga ko bamwe bahaje bahunga bahungutse bava mu bihugu bihana imbibe n'uburundi abandi bakahaza kuko ari bantaho nikora muri komine buganda mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika
ijwi rya amerika i washington dc amakuru atwizaho mu kanya ni uko urukiko rw'igihugu rukorera mu mujyi wa sido rapids muri leta ya iowa muri leta zunze ubumwe za amerika inaha rumaze gukatira umunyarwanda gerve ngombwa igihano cyo gufungwa imyaka cumi n'itanu urukiko rwamuhamije kubeshya mu gihe cyo kwaka ubuhungiro no gusaba ubwenegihugu bwa amerika kandi no kuba ataravugishije ukuri ku ruhare yabaragize muri jenoside yabaye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane umuryango we tumaze kuvugana n'abari hafi y'umuryango we badutangariza ko bazajurira cyo kuba ntibishoboka amakuru yacu ataha turaza kubagezaho icyo uwo muryango utangaza kuba akomeje kutwumva kandi ijwi ry'amerika ryijihije uyu munsi isabukuru y'imyaka mirongo irindwi n'itanu imaze ishinzwe ijwi ry'amerika yatangiye ibiganiro byayo bya mbere mu kwezi kwa kabiri muri mirongo igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kabiri mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose icyo cyicaro cyaryo cyari mu mujyi wa new york twakomeje mu minsi ishize yose kubagezaho ubutumwa bw'abagiye batwandikira ku bijyanye n'isabukuru abatuhereje imivugo abaduhaye inyandiko zinyuranye abaduhaye indirimbo n'ibindi ariko uyu munsi turabagezaho ku buryo bw'umwihariko bamwe mu bagiye batugezaho amajwi yabo ndetse ariko ndahera kuri iyi ndirimbo
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
ubwo rero mu batwijeho ubutumwa bwabo ndetse n'intashyo z'isabukuru turahera ku mushinga ntahe silvestre ntibantunganya wahoze ari perezida Burundi ntanguye kumviriza ijwi ry'amerika icyo gihe yari bwaje mu kirundi cyari mu gifaransa no mu cyongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu narinje muri kaminuza ngaho i bujumbura hanyuma ndibuka yuko mu bintu bya mbere naguze naguze iradiyo hanyuma mu maradiyo twumviriza cyane ijwi rya amerika ryari ririmo kubera amakuru no kubera kandi ibintu by'indirimbo urabona rero mu bintu byatuma tuyumviriza ni uko icyo gihe ariyo yatanga amakuru twumva yuko adushika ku mutima ndibuka ndamenyesha amakuru mbere bamwe bamwe twakunda kumviriza mu bitwa gifuri naba nibuka neza abitwa ba sewutudiya naba nibuka neza kandi bashyikiza amakuru hanyuma ikindi gituma iradiyo ry'amerika tuyikurikirana cyane uno munsi ni uko yafashije cyane cyane abarundi mu kubasahiriza igihe aya maradiyo eh, yahora akora hano mu gihugu agira ingorane zishingiye kuri ibi tumazemo imyaka ibiri eh, kuva aho hatanguriye imyiyerekano hano hagati mu gihugu kubera ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu petero nkurunziza
mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye
amajwi make y'abatugejeho intashyo zabo n'ibyifuzo by'isabukuru y'imyaka mirongo irindwi n'itanu ijwi ry'amerika turabagezaho kandi umurundikazi magi barankitse ayobora ibigo bitandukanye mezo shalome iyobora mu burundi
ntanguye kubavugiriza impundu kuri iyo myaka mirongo irindwi n'itanu jya ubw'iwanje iyo radiyo ni iy'iwanje nta na rimwe ntigeze numviriza iyo radiyo y'ijwi ry'amerika cyane cyane mu bihe byari bitugoye mu bihe by'ingwano byaradukijije byaraduhojeje twarashoboye kuvuga turashobora ku- kuvuga iritubakiye ku mutima hanyuma kandi no mu uh, kumenyesha ibikorwa twaba turi ko turakora nibaza ko yabaye na jewe nk'iradiyo niyumvamwo nk'iradiyo y'iwanje yatugiri- yadu- yaradukijije no mu bihe tukarondera umuntu tukamutora tukumva abantu tukarema
guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu nawe kandi aho ukomeza kumva radiyo ijwi ry'amerika tuguha ijambo buri munsi mu kiganiro muri isanga kuri ijwi ry'amerika gitangira isa kumi kugera saa kumi n'imwe ku isaha yo mu rwanda no mu burundi icyo gihe ijambo ni ryawe nawe jya baka ijambo turi guhe muri uyu mwanya dukomeze twumva noneho undi munyarwanda w'inaha muri leta zunze ubumwe za amerika gerve condo nawe akurikirana radiyo ijwi ry'amerika kandi yatangiye kumva ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na za mirongo itandatu
ya murakoze cyane kumva ijambo kuri iyi sabukuru y'imyaka mirongo irindwi n'itanu ijwi ry'amerika rimaze rivutse imyaka mirongo irindwi n'itanu mu buzima bwa organization ni ikintu gikomeye cyane kandi muri iyo myaka ijwi ry'amerika ryakoze byinshi mu rwego rw'itangazamakuru haba mu- ku isi yose haba cyane cyane no mu karere k'ibiyaga bigari nubwo byo byatangiye bitinzeho gatoya tukaba rero tubashima tubaha impundu nyinshi kubera akazi keza murimo gukora kugira ngo isi ihinduke no guteza imbere itangazamakuru eh, bishobora no kuzabera urugero ibihugu byinshi aho itangazamakuru ryapfukiranwa isabukuru nziza rero voa ijwi rya amerika yo yabaye mwatwandikiye muri benshi mutufiriza isabukuru navuga nka roger ngendakuriyo diodone nsabiyongoma jericho harerumukiza pasiteri sodo odo mandela elias ndikus nitunga ezekiel damas irankunda manirakiza fidelite gathengu teogene namwe n'abandi benshi cyane mwatwandikiye mwifuriza ijwi ry'amerika isabukuru y'imyaka mirongo irindwi n'itanu namwe rero ibihe byiza
twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
inshuti z'ijwi ry'amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya aha niho bigarukiye mwari kumwe nanje fidel niyo ngabo kuri mikoro washyize hamwe ibi biganiro ni innocent kimenyi tubifurije mwese kugira ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.